kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaan walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuu fiqaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo kibba itiyoophiyaa godina oomootti balaan lolaa mudachuu. hoogganaa meeteek duraanii meejar jeneraal kimfee daanya'utti manni murtii federaalaa adabbii irratti murteessuu isaa gargaarsi midhaan nyaataa naannoo amaaraatti torban lama dura ergame ammayyuu namoota rakkataniif hin qaqqabiin jiraachuusaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataa har'aatiin waa'ee itti fayyadama miidiyaa hawaasaa fi dargaggootaa irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa amma oduutu dhiyaataa gara bafqaaduuttan isin dabarsa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an bafqaaduu muradaati. Haala yeroo ammaa gaazaa keessa jiruun kan wal qabateen akkaataan gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun danda'amu waan rakkisaa ta'ee fi sibiilonni gaazaa keessa jiran dhiyeenya kanatti beelaa fi akka saaxilamanu daariktarri sagantaa nyaata addunyaa Sindii Maakeen ibsanii jiru. Waa'ee gargaarsa namoomaatii fi ulaa saaquu ilaalchisee ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antooni Bilinken miseensa kaabinee waraana Israa'elii wajjiniin mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa kamisa kaleessaa beeksisee jira. Gargaarsa namoomaa kana ilaalchisee waraanni Israa'el kamisa kaleessaa ibsa kenneen namoottan hospitaala Al-Shifaa keessa jiranuu fi bishaan dhugaatii liitirii kuma dhibba afurii fi nyaata bilchaataa kuma tokkoof dhibba shan ta'u laachuu isaa ibsee jira. Oduma walqabateen Israa'el lola Hamaasii wajjinii taasisaa jirtuun yakka waraanaa raawwatteetti jechuudhaan akka manni murtii yakka addunyaa qoratu Afrikaan kibbaa gaafachuun ishee gabaasamee jira. Gaaffiin kun kan ifa ta'e pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriil Raamaphoozaa yommuu Kaataar keessatti daawwannaa taasisaa jiran yommuu ta'u biyyi isaanii biyyoottan addunyaa biroo tarkaanfiin Israa'el gaazaa keessatti fudhachaa jirtu hunduu akka gara mana murtii yakka addunyaatti dhiyaachuu qabu gaafachaa jiran wajjiniin akka dhaabbattu ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dubbiimaa paartii mootummaa Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC kan ta'an Maahileengi Bihenguu Mootiseerii kamisa kaleessaa ibsa kennaniin Gaaffii akka embaasiin Israa'el biyyattii keessa jiru cufamu paarlamaa biyyattiitti dhiyaachaa jiru akka deggeran ibsuun isaaniis gabaasameera. Dhimma kana ilaalchisee akka ibsa kennan VOA'dhaan kan gaafataman Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Israa'el Iliyaaf Belotiseer Koviskii deebii akka hin kennine gabaasni Keet Baartileetiin Johannesburg irraa qophaa'e beeksisee jira.
bulchiinsa naannoo kibba itiyoophiyaa godina oomoo kibbaa keessatti gandoonni hedduun lolaa bishaaniitiin uwwifamu aangawoonni himanii jiran.
Keessumaa godina Oomoo kibbaa aanaa daassenen jalatti kan argaman gandoottan afurtama keessaa soddomii afuran isaanii lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e lolaa uumameen bishaaniin liqimsamanii jiraachuu isaanii bulchaa aanichaa obbo Fiqira Maariyaam Haayimala sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa balaa kanaatiin jiraattonni kuma saddeet ta'an lolaa kanaan kan miidhaman yommuu ta'u. Oomishni hektaara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi soddomii shanirra jiru mancaa'ee lafti beelladoonni irraa dheedan hektaarri kuma dhibba tokkoo fi kumni digdamii sadii bishaaniin uwwisamuun isaa beekameera. Sababa balaa lolaa kanaatiin buufataaleen fayyaa saddeet, manoottan barumsaa ja'a, buufataaleen leenjii qonnaan bultootaatii fi bakki beelladoonni wal'aansatti argatan miidhamuun isaas beekameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa Oochaan Aanaan Daansanich dhibbeentaan jaatamii shanii bishaaniin qabamuu isaa ibsee gargaarsi namoomaa gahaan dhiyaachaa akka hin jirre beeksiseera. Balaa lolaa bishaanii kanaan amma ammaatti namoottan soddomii sadii du'anii namoottan kuma dhibba torbaa fi kuma jaatama ta'an immoo miidhamuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
manni murtii federaalaa olaanaa kan itiyoophiyaa daariktara olaanaa dhaabbata meetek duraanii meejor jeneraal kinfee daanyaa'utti adabbii murteesse.
Manni murtii federaalaa dhaddachii ramaddii lidataa murtoo kana kan dabarse himannaa meeshaalee raadaariitiin walqabateen irratti akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himani. Abukaatoon Jeneraal Kinfee Daanyoo obbo Habtoom Kassate himannaa kanaan hidhaan waggaa sadiitii fi ji'a torbaa irratti murtaa'uusaa ibsaniiru. Abbaan seeraa murtoo adabbii kana guyyaa kaleessaa beeksisan yoo dhimma biraatiin hin barbaadamne ta'e yeroon amma ammaatti isaan mana hidhaa keessa turan isa irratti murtaa'e ol waan ta'eef mana hidhaatii ba'uu akka danda'anu ibsanus himannoottan birootiin kan ka'e akka mana hidhaa keessa turan beekameera. Waggoottan shanan darbanii fi mana isaa keessa taa'anii dhimma isaanii kan hordofaa turan daariiktarri dhaabbata meeteek duraanii ammas galmeewwan shan jalatti kan qabaman himannaa kudhanii akka qaban abokaatoon isaanii ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa gabaasee jira.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti abbootiin qabeenyaa fi konkolaachistoonni taaksii magaala keessaa mormii hojii dhaabuu wiixata darbe jalqaban jimaata har'aas itti fufaniiti jiru. Hojii dhaabuun konkolaattota taaksii magaala keessaa jiraattotarra dhiibbaa guddaa ga'eeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jiraataan magaalaa Maqalee naannoo addihaa ta'uu isaanii himan xaa'ima kaasaay. Akka xaa'imeen ibsanitti hojii dhaabuun konkolaataa taaksii hojii guyyaa uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Hojii deemuuf miila keenyaan daandii dheeraa imallas jedhaniiru konkolaachistoonni taaksii magaalaa maqalee keessaa gatiin boba'aa ittiin binnuu fi kaffaltiin taarifni mootummaan baaseeru kan waliin simne ta'uutiin mormii kana jalqabneerraa jedhaniiru konkolaachistoota taaksii mormii hojii dhaaban warra dursaa jiran keessaa tokko kan ta'e kidaane gabre maaraam mormii kanarratti dirqamneeti itti gallee kanas biiroon geejibaa sirreessuu qabaa jechuun dubbateera. biiroo geejibaa naannoo tigraayitti itti aantuu kan taate adde raahel haayilee konkolaachistoonni taaksii rakkoo qaban karaa seera qabeessaan osoo hin dhiyeeffatiin duula hojii dhaabbii gaggeessuun isaanii sirrii miti mootummaanis kana sirreessuuf tarkaanfii ni fudhata jechuun dubbataniiru jechuun maqaleerraa alam fissahaatu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo. gargaarsi midhaan nyaataa torban lama dura gara naannoo amaaraatti ergame ammayyuu namoota rakkataniif hin qaqqabne jedha dhaabbanni fannoo diimaa itoophiyaa bafqaaduutu dabalataan nutti hima.
waldaa fannoo diimaa itiyoophiyaatti itti gaafatamaa damee baahirdaar kan ta'an yeshaambel waalee akka sagalee ameerikaatti himanitti godina waagi himiraa aanaa haala sayimiit keessatti. Namoottan beela balaa hongee irraa ka'een rakkataniif kan oolu midhaan kuntaala dhibba afur guyyoottan kudhan torbaan dura garasitti ergamus haalli nageenyaa yeroo imala konkolaattootaa waan gufachiisee fi gargaarsichi qaqqabuu hin dandeenye. Godina bulchiinsa samlammii waagi himiraa aanaalee abargallee ziqaalaadhaa fi saalaa sammii keessatti balaa hongee mudateen namoonni ja'aa fi beelladoonni mana kuma lama ta'an du'anii namoonni kuma dhibba lama ta'an gargaarsa namoomaa. eeggachaa akka jiran kan gabaasame yommuu ta'u godinicha keessatti kan argaman aanaaleen 26 warreen hanqina roobaa qaban keessatti namoonni kuma dhibba afurii olii gargaarsi atattamaa akka isaan barbaachisuu fi beelladoonni miiliyoonii tokkoo fi qabxii lama ta'anis waan nyaatan akka hin qabne gabaasni komishinii ittisa balaa godinicharraa argame ibsee jira. Labsii yeroo atattamaa naannoo Amaaraa keessatti labsame kan hojiirra oolchaa jiru wiirtuun ajajaa tibbina kana magaalaa Dabra Maarqoor keessatti walgahii taasiseen haalli nageenyaa naannicha keessa jiru yeroo ammaa fooyya'insa agarsiisuu isaa akka ibse Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo pirezidaant joo baayiden kamisa kaleessaa cimina guddina diinagdee ameerikaa ibsuun biyyoota eeshiyaa paasifik kudha sagal ameerikaa waliin michuu akka ta'an yaaliin godhamuu dubbatan sababiin isaas hoogganaan chaayinaa torban kana. walgayii hooggantoota biyyoota eeshiyaa fi hojii gaggeessitoota olaanoo humna guddaa qaban irrattis waamicha walfakkaataa dhiyeessan addunyaan daldalaa maaliif lamaan isaanii hin taane jedhee gaafachaa jira gaazexeessituu voa anitaa paawol saan firaansiskoo irraa gabaasa ergiteef jaallannee gammadaa akka ta'anitti dhiyeessiti.
diinagdeen biyyootii paasifikii fi eeshiyaa 19 kanneen addunyaa yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa keessa jiraniif walga'iin ammaa kun carraa gurgurtoonni biyyootii olaanoo lamaan dhi'eeffatan hubachuuf akkasumas kan ofii gumaachan baruuf isaan gargaara kamisa kaleessaa walga'ii kana kan keessummeessan pireezidaant joo baayiden guddina diinagdee biyya isaanii saffisaa deemaa jiru hojii gaggeessitoota olaanootti beeksisan guddina chaayinaa suuta jedhu irratti. bu'aa mootummoonni ameerikaa waliin michuu ta'an argatanis ibsaniiru.
for decades america's enduring commitment to the region has been a springboard that's enabled growth transformative growth ensured the open flow of commerce and lifted millions of people out of poverty.
waggoota kurnaniif ameerikaan naannichaaf kutannoon yeroo dheeraa qabdu ce'umsa jijjiirama dandeessisuudhaan ittiin ka'umsa guddinaa ta'e ture. kana malees mirkanaa'uun daldala banaa namoota miliyoonaan lakkaa'aman iyyuma keessaa baase har'a riiroon sun gama lamaan deema yuunaayitid isteetsi egeree naannichaatiif murteeffattee kan turtu yoo ta'u kutannoon kun yoomiyyuu caalaa yuunaayitid isteetsiif murteessaadha.
pireezidaantiin chaayinaa shiiping jila waliin wal argan tokkoon tokkoon isaaniitti chaayinaan michuu daldala guddaa ta'uu ishee yaadachiisuudhaan waraanaan loluuf fedhii akka hin qabne mirkaneessaniiru kana malees seera nageenyaa beejing cimsaa dhufuu fi hawwii humna waraanaa guddachaa dhufe keessatti yaaddoo investoroonni qaban tasgabbeessan.
Zhongguo cunbu duu Meeguo shuu cunbu ganshe Meeguo neejeng.
chaayinaan yuunaayitid isteetsi mormuuf yookaan bakka bu'uudhaaf yaada hin qabdu inumaayyuu ameerikaa ofitti amanamummaa qabdu banaaf badhaatu taate arguu keenyatti gammanneerra akkasuma ameerikaan chaayinaa irratti dorgomuu yookaan dhimma keessoo chaayinaa keessa seenuu hin qabdu.
addunyaan daldala irratti bobba'ee jiru kan haala kana ilaalaa jiru maaliif lamaan isaanii hin taane gaaffii jedhu kaasaa jiru. baankii sadarkaa addunyaa siiti giruup jedhamuuf itti gaafatamtuu olaantuu kata'an jeen fireezer akka jedhanitti.
decoupling of the world's dominant economies is neither possible nor is it prudent de-risking or we prefer to call it diversification.
diinagdee addunyaa olaantummaa qaban adda baasuun hin danda'amu of eeggannoon ta'u. balaanni fidu akka xiqqaatu hojjechuu yookaan immoo oomishni inni tokko isa kaanirra adda ka ta'e akka dhiyeessan ka jedhu filannaa tajaajila baay'ee fooyya'aa arganna akka nuti tajaajila gaarii argan tumsa walgidduu fi kutaa keessaa guddisuu irratti xiyyeeffannaa jedhan akkasumas hoogganoonni daldala biyyoota eeshiyaa paasifik dorgommii humnooti gurguddoo lamaan gidduu jirurraa fayyadamoo ta'uu isaanii dubbatu. hooggantuun mana maree daldala ameerikaa maaleeshiyaa jiru voaf akka himanitti humni dandeettii hojjetootaa fi dandeettii afaan ingiliffaa dameewwan hedduu meeshaalee elektirooniksii meeshaalee yaalaa fi teeknooloojii fi kanneen fakkaatan irratti guddina akkaan cimaa argamsiiseeraa jedhu dhaabbata kanaaf daayirektara waliigalaa akka ta'an siyoo bihaandaas akka jedhanitti. dhugumaan waan gaarii natti fakkaata dameelee adda addaa irraa guddinni baay'een caalmaan argaa jirra maaleeshiyaanis cimina addaa nuti qabnu kan nuti hin hubannes ilaalamaa jira jedhan xiinxaltoonni eeshiyaa akka jedhanitti dandeettiin naannoo sanaa hundeerraa yookaan saffisaan jijjiiramuun oolu zaak kuupper dhaabbata intarpiraayizii ameerikaa irraa akka jedhanitti.
I think the Biden arguments are probably the ones that are more likely to carry the day, but.
Falmiin baay'een kan guyyaa sanaa carraa guddaa kan qabu ta'uu hin oolu jedhee yaada. garuu beekamaadha. Akkuma hogganoota daldalaa hedduu shiiping waliin wal arganirraa argine chaayinaan ammallee gabaa barbaachisaaf daldalaa sana keessaa tokko tokkoo fi wiirtuu oomisha barbaachistuudha. Kunis yeroo dhiyootti hin jijjiiramu.
Kamisa kaleessaa Baayiden bu'uura diinagdee biyyootii kudha afurii kan waliigaltee kana akka gaarii ta'u gochuuf irratti kaayyeffatanii hojjechuu jalqaban bu'uurri diinagdee biyyoota Indooneezhiyaa Paasifik guutuu akka hin taanes fudhatanii jiru.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo gara qophii keenyaa qophii torbanii kan ta'e qophii labataatti dabarra nu waliin tura. dargaggoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman tokko tokko haasaawwan jibbinsaa arrabsoo. wantoota safuu hawaasaa gadhiisan yommuu maxxansan argamu kanarra darbes fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun of ajjeesuuf akka jiran ibsatu sanarra darbee wantoonni walquunnamtii saalaaf fakkaatan yookaan garasitti nama geessan yommuu maxxanfaman ni argamu kun haala kanaan yoo itti fufe dhaloota irratti dhiibbaa akkamii fiduuf deema maaliifis safuun hawaasaa kabajamuun itti ulfaate. dhimmoota jedhan kanarratti barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an ustaaz raayyaa abbaa maccaa fi barsiisaa amantaa kiristaanaa kan ta'an hojjetaa wangeelaa tashaalee tasgaraa akkasumas ogeessa xiinsammuu dooktar dirribaa waaqjiraa dubbisneetti jira akkattaa nutti dhiyaata.
ustaaz raayyaa abbaa maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan. beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu. Tashaalee tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu.
Yooti ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta yoon immoo ittiin hin obballeessa jette ittiin badda. Miidiyaan jaarraa diigdamii tokkoffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjette jette waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu eegaleensa.
Hojjetaa Wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayensaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman. argamu kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu ustaaz raayyaa abbaa maccaa fi hojjetaan wangeelaa tashaalee tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedha malee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa dhiifama naa godhi malee rakkinaa wajjinii nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf foolorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jirurraa kan ka'e.
Raayyaa abbaa maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kun boruu ilmaan kan koo gaafa kaateen arguu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu harruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu. Kara biraarraa nutti qilleensa'e.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan. Akkas jedhu.
Namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu. Namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu.
namni kaayyoo qabu ofan ajjeessa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef. Waan akkas akkasii argaa jirra. Abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Otuma of ajjeesuu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bar. Otuma of ajjeesuu baate iyyuu namichi sun hin jiru bar. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uu dhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjeteeti addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dooktar Dirribaa Waaqjiraa ogeessa Xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu. Dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eef dafee abdii kutaa.
Maxxansee gaafa of ajjeesu xiinsammuu dargaggoota warra kaanii irratti yookaan immoo nama ilaaluu irratti dhiibbaa akkamiitti fida?
Tokko miira qofummaa warra isaanitti dhaga'amu ani nama nama na gargaaru hin qabu ergaa jedhu of keessaa qaba jechuudha maaliifi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo jedhu qofaa koon jira rakkadheerana rakkoo kana namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni biraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namchumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana du'aa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii. Isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa of ajjeesaatii akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akka hin taanee fi dargaggeessaa fi gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maaliin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu. Waan akka alkoolii baay'isuu, waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu. Maatiirra yoo darbe immoo hiriyyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudatee maal rakkoon jiraa waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisaa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu arrabsoowwani nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahani wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasani kanneen afaan ingiliffaan poornoogiraafii jennufaatti kan geessuu malan. sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu maaliif kuni ta'e.
Kuni rakkoo sammuu cimaadhayyuu maaliif maaliif jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Meentaalii inferiority kompleksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha qophiin har'aaf qindeeffannee haganuma torban qophii biraan walitti deebina.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa sagantaan har'aaf isa xumuraa qopheeffanne immoo gara zimbaabuweetti nu geessa nu waliin tura. zimbaabuween qabeenya uumamaa kan ta'an albuuda adda addaa gara afurtamaa kan qabdu yoo ta'u kuufama albuudaa diyaamandii addunyaa irratti guddaa ta'e warra qaban keessaa tokkodha. ta'us garuu lammiileen zimbaabuwee harki caalaan isaanii hiyyummaa keessa jiraachuu itti fufanii jiru kolombos maasii albuudaa diyaamandii beekamaa biyyattii maasii albuudaa beekamaa biyyattii maaraangee daawwachuun jiraattota jireenya gidduu galeessaa qaban qabeenyaa albuudaa biyyattii irra caalaatti fayyadamoo akka ta'an barbaadan waliin marii gaggeessee jira jaallannee gammadaa akka ta'anitti nuuf dhiyeessiti.
dirreen maraangee kan zimbaabuwee bakka kuufamni albuudaa daayamandii addunyaarra jiru guddaa ta'an keessaa tokko albuudaan gati jabeessi kun jalqaba bara 2006tti iddoo kanaa qotame dhaabbanni consolidated diamond company jedhamu akka jedhutti lammiileen hundi albuudaa gati jabeessa kana qotanii baasuurraa bu'aa argaman akka itti fayyadaman gochuudhaaf oomisha guddisuuf hojjetaa akka jiran dubbiimaa ka ta'an sugaar chaagoondaa dubbatanii jiru.
And I'm sure we are doing this by way of making sure that we contribute to community development, be it in terms of employment, employing locals.
Akkasumas misooma hawaasaa ijaaruuf namoota naannoo miindaan hojjechiisuun caasaalee bu'uuraalee misoomaa jajjabeessuun ispoortii fi bashannana akkasumas mijaa'ina waliigalaa ijaaraa akka jirru mirkanaa'adha. Kunis baay'ee gaariidha. Akkasumas gara godinaattis babal'achaa jirra.
garuu faayidaan kun ammallee namoota naannoo sana jiraatan bira hin geenye jedhan jiraattota keessaa aartuwel mushaang widza umrii isaanii guutuu naannoo maasii maraangee kana jiraataniyyuu jedhaniiru.
In this diamond mining area, there is a problem. Children are missing school because their parents are failing to pay fees.
naannoo albuuda diyaamandii kana keessatti rakkoon jiraa jala mushaang widza ijoolleen warri isaanii maallaqa kaffaluu waan dadhabaniif jecha mana barumsaa dhaquu dhaabaa jiru akka inni jedhutti albuudaan diyaamandii kun karaa manneen barnootaa naannoo albuuda diyaamandii jiran kaffaltii hir'isuun yookaan kaffaltii isaanii baasuun yaaddoo keenya guddaa kan ta'e akka ijoolleen egeree guddaa qabaataniif gargaaraa jala.
kaampaaniin zimbabwee kan albuudaa daayamandii kun akka jedhutti manneen barnootaa laaboraatoorii saayinsii qaban ijaaruu ka jalqabe yoo ta'u kunis barnoota daa'immanii biyya keessatti fooyyessuuf akka ta'e ibsa garuu rakkoon lammiiwwan zimbabwee kaampaaniin daayamandii kun akka furu barbaadan mana barumsaa qofa miti indastiriichi diinagdee caalaatti gargaaruu qabaa jedhu. rakkoon jiru dameen kun iftoomina dhabuu isaati ka jedhan immoo daayireektarii giddugala bulchiinsa qabeenya uumamaa ka ta'an faaraayii maaguu turan.
The diamond sector is now subject to extreme organized crime. Um, and, and, and the, the, the leaders are the only ones who know where the diamonds are going.
Dameen warshaan albuuda diyaamandii kun amma yakka garmalee fi gurmaa'ee jalatti argama diyaamandiin garamitti akka deemu akkamitti akka biyyaa ba'aa jiru galiin irraa argamu garamitti akka deemu kan beeku hooggantoota qofa garuu akka lammii biyyaatti odeeffannoo waa'ee indaastirii diyaamandii kamiyyuu ilaalchisee quba hin qabnu guutummaatti addaan cinnee jirra.
odeeffannoo sana argachuun zimbaabween fakkeenya bootsuwaanaa kan diinagdee ishee guddataa jiru. kan baay'inaan albuudaa daayamandii irratti hirkate akka hordoftu gargaaruuf karaa tokko ta'aa jedhu ogeessi waa'ee diinagdee piroosper chitaambaaraa inistituutii qorannoo hojjetootaaf misooma diinagdee zimbaabweerraa.
and the second one being a beneficiation of those minerals in other words moving up the value chain through an industrialization based process.
inni lammaffaan. albuudota sana fayyadamuu jechuunis adeemsa itti aanuun indastiriin gatii walitti hidhataa ta'uu isaati isaan sun lammiin idilee qabeenya sana irraa fayyadamuu akka ta'an gochuuf barbaachisoodha.
yeroo ammaa kana zimbabween dirree qabeenyaa daamandii qaban tilmaamaan hamma biyya lugzambarg ga'u qabaattus oomisha albuudaa daamandii oomishuun addunyaa irratti sadarkaa torbaffaarra jirti.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa afaan oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante. tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya nugusuu taamire ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolamna har'i jimaata torban gaarii